Hii ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mwewe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese rero mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatu
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri saga cy'uyu munsi twatumiye abashingantahe b'inararibonye mu vyerekeye politike y'uburundi turi kumwe na maître isidore rufikiri arongoye umuhari morena mouvement républicain pour la renaissance de la nation muri aho mushingantahe rufikiri ngaho n'ama- n'amahoro frederic nawe nizeye ko ari amahoro aho uherereye ni amahoro murakoze cyane rwose turi kumwe kandi na ambasaderi isidore mbayahaga akaba ari i bujumbura mu rundi mwiriwe neza ambasaderi mbayahaga ndagize yangu cyane kandi ndaramukije n'abatumiye bantu turi kumwe n'abandi bose bakurikirana ibiganiro Eh, twari twatumiye n'umushinantahe eh, jacques bigimana arongoye umugambwe efemera ariko eh, nibaza ko vyamugoye Eh, ikiganiro rero turakibandanya Eh, nagomba rero bashingantahe mwese ntangure ndabashimire cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'amerika rero muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe namwe ah, ibintu bikwiye gukorwa mu maguru masha kugira ngo uburundi bufate inzira y'iterambere inzira y'iterambere irama iyo nayo yoba hari inzira itakibazwamwo amacakubiri inzira y'ibikorwa ika- ikaba inzira ish- ishira ku ruhande inyifato yo gukumira abandi hisunzwe ivyiyumviro vya politike imigambwe y'ubwoko intara hamwe n'ayandi mabi yose yatumye uburundi bumara imyaka irenga mirongo itandatu butava hasi bimwe biboneka tugiye rero kubasaba sabe umwe wese muri mwebwe abanze atubwire ibintu abona ko ari intambamyi zatumye uh, mu burundi hama indyane zidahera reka dutangurire eh, ku mushingantahe metre isidoro siki rero eh, mwakoze Eh, mu magambo magufinya ko banadusabye ko tutafata umwanya mugufi mugufi ibijyane eh, n'in- n'ingorane za- za- eh, zatwikiriye uburundi kuva twitu- twikukira bihagaze kuba ku bintu bibiri ikintu cya mbere ikintu cya mbere eh, ni uruhara ni uruhara rw'aba- rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu burundi guma baganza uburundi hanyuma bagatora babonye independasi ibaye bagatora uburyo bw'ingene eh, bokoresha imigambwe kugira baryanishe abarundi baca bakoresha imigambwe gutyo eh, kwa gasore aje gutorwa yaciye yicwa n'abo bavukana kanisha byitwa yuko bapfuye ibya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka senya uburundi bwenge buhaguruke mu buryo aho bwishikana uwo ni uwa mbere ubwira kabiri ni umu- ni umurundi wenyene imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha abarundi wewe urumva ntibyo abakeneye ayama afise abarundi baba mu baganwa baba mu ba- haba mu batutsi yama afise akazi k'abarundi bitwaza ibya politike n'imigambwe kugira babe aribo bakorana agaheza akabakoresha mugabo bobo kubera ubwenge buke cyane kubera ubukunzi bw'imba cyangwa byose hamwe bagaca baja nabwo bagakemera gukoreshwa nk'abacyangero n'umuzungu ababesha ngo bagushare mu butegetsi bwihuse reka tuje ku ku- namwe kuri ambasaderi izidoro mbayahaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambamyi byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira ni nk'ibi Eh, murakoze cyane nibaza ko ku ca mbere mbere duhava tusa n'ababivuze ko na metri zositiri intamamyi ya mbere yagiye yabaye ni uko hari abazungu abakoroni bamwe bazokorera igihugu indepandansi ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko bagumaha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku burundi ngo kivure nyakundi andera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo aba ari bo bashira ngaho abarongozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheze bakashyira muri abo barundi bene wacu nicyo gituma rero uko metero abivuze urabona yuko habaye gucanishamwo abantu basanga ba gasore yarondeye ukwikukira bene wabo ntibashira mu rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko eh, haciye haba intwaro twovuga ko itabyifasheho neza kuko yari intwaro itareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akagwi k'abantu gatera hagatwara kunyene mbese ubwo rero ko wabaye nk'umuryango kuko barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahavuye habaho gukumira donc ugasanga ni intwaro ikumira eh, intwaro yaryogora duhure abantu ugasanga baraturubikwa nicyo gituma rero wasanga kenshi abantu babayeho ubuzima butari bwo uburundi bugatangura gucanamwo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyene bashira muri abo eh, kuko havuye abakoroni bera baca bahasiga abakoroni birabura aribo bene wacu babakorera urabona yuko bavuye bahagarara ikintu c'amoko abantu bagaheza bagacanamwo biturutse ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibiringo byagiye bikurikirana intwaro zishika zine amarepubulika ane yose bigaruka murabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itanguriye mugabo urabona ko n'ubu bigarira bya ba bandi ari byo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi bosangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyagiye kiba bituma n'inda mbi no gukoreshwa n'ukuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwobideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikorera cyangwa badakorera igihugu ariko bafise aba- ahandi bakura amategeko atari mu ariko ba ambasaderi mbayahaga abarundi barayamaze bavuga ati uwushaka gusenya urwiwe umutiza umuhoro uruhara si urw'abarundi muri izo njyana zose uko twavuze mu bisanzwe uruhara rw'ubu ni urw'abarundi mbwa si urw'abarundi bose kuko ni urw'abarundi ariko bakorera umuzungu abo wowe nibo ba nyirabayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basangira utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute mugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uvuze rero muvuze ngo izo njyane canke tugushaka gutema we bamutiza umuhoro ibigome nibyo abo barundi bariho mugabo n'akagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi ntibugire butekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari inyuma yabo abakoresha nicyo gituma rero hajya ba mu mu mu kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe si ufora nabi agahusha Eh, ariko umusoda mubi ni urasa nabi akarasa abo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo ni ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo ni akagwi k'abarundi kandi gakorana n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kubwira ngo biyumvire ibyiyumviro byabo cyangwa bashyigikire bene wabo ni twavuga yuko bacitse nk'abaja b'abo bazungu reka tugaruke kuri metre isidore rufitikiri ndabona ko uh, telefone yiwe yasubiye kuboneka Eh, metre isidore rufitikiri mwavuze uruhara rw'abakoroni mu njyane eh, zabaye hagati y'abarundi ariko nk'uko twabibajije ambasaderi eh, mbayahaga kirundi bavuga ati ushaka gusenya urwiwe umutiza umuhoro uruhara si urw'abarundi koko yego cyane nziza cyane kuko eh, umuzungu we yari karagwana ngo asubize uburundi inyuma aronke nyine abwikikamwo ayora amatungo ari mu burundi n'aha muri za kongo muri kiraraci ni ibisanzwe ibisanzwe abakoresha ubwenge bwiwe mugabo utize umuhoro ngo wakemugu yiwe ni murundi abarundi rero nari natangwe kubivuga wihweje kuva mu mirongo itandatu na rimwe bica bagira amatora ya nyakicaro abasore n'ibindi bibazo byakurikiye hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'abarundi bibitanga mu nshabwenge za politike bakoreshwa nka bemera gukoreshwa ntamejwe neza urabye kuri rwa gasore aganwa abaganwa bagomba kwica rwa gasore bitwaje ngo bari muri polisi y'imigambwe urabye mu mirongo mirongo itandatu na gatanu nicyo kimwe urabye mirongo ibiri na kabiri usanga ariko k'umuzungu usanze mirongo umunani n'umunani usanga ubwoko bw'inyamahanga usanze mirongo icyenda na gatatu usanga inyuma y'ubwoko bw'inyamahanga mugabo igihe cyose baba bafite bo ntibaboneka baba bafite akazi k'abarundi b'abahutu cyangwa abaturisha n'abaganwa biyita ngo bariko bakina politike mugabo mu by'ukuri bariko bakora ko batangira bakorera umuzungu ibyo ntitugatinye kubivuga hariho ibintu bavuga ngo ngo se mbere ngikora nabi ego ikora nabi ndabizi ndi uwa mbere ndabizi ni mu ba mbere mugabo igihe se mbere ivuga iti ndarundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashengera bamwe bamwe baraza kudusambuza uko ni ukuri ntibaza babareshe ngo bariko barabashuza ngo sibyo ibyo ni ukuri cyane cyane turaba abo barundi bama barondera kwigira ibikoresho by'abazungu bagora abarundi ariko rero iyo leta iyo leta ihari ijegajega itabona ibija cyane ifise ibihengeri bituma uwo muzungu aza kandi bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka cumi n'itanu tumazemo abanyagihugu bihebuye barongera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangero w'umunyamahanga ibyo rero leta iriho n'iheze ikabiraba ko icyo gihenge cyobisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura metre isidore rufikiri mu gihe koko abarundi boba bahindwa n'abakoloni inyishu zova he akamumotera nk'abarundi nk'abo ni akahe akamono batera ubwa mbere abarundi bageguze bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo bitwa ngo nshabwenge uriya ugiye kuraba uko bakora ugasanga mu by'ukuri nta bwenge bagira umuzungu ntakunda umuhutu ntakunda umututsi ntakunda umugano ntakunda umutwe akunda inyungu ziwe iyo umukundiye ukajondama kubera ubukunzi bw'ina cyangwa kubera ubwenge buke cyangwa byose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cyawe aracica kandi impera n'imperuka nawe arakwica arawugira arawugira umucakara mu gihugu cyawe iyo amaze kugishyikira akamuno batera barundi barundi kazi mwitwa ngo mugira politiki rero icya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu byo guharanira amaronko ugasanga n'umuntu ariko ararwana muri iyo pozisiyo mu by'ukuri yitwaza yitwaza iba yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhotaje ishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji nuko ambasade iki kugira aronke ivyarya yihuta yiba bitamuvunye ivyo tubona tuze turabeshana nico gituma twe turama tubura yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho iyo aba ari uwo mugira jewe ikintu yokoze icyo kibazo mushiyanahe metre ni ndakibabaza mu kanya kari imbere ariko nashaka mpera ijambo ambasaderi mbayehaga nawe nyine atubwire ukuntu mu gihe ibyo mwashikirije ko urundi bwagumye mu ryane kubera hari abarundi bamwe bamwe bakorana n'abakoroni mu gihe vyoba ari vyo ibintu vyokorwa n'ibihe akamo mubaterana kanya muri sanzwe umushinga ufite ikibi aje kubivuga ibintu ni ikintu kimwe gusa ni uko abantu bokumva yuko uburundi ari ubwabo ni uko abantu bokumva yuko uburundi bwoza imbere y'izindi nyungu zose ni uko abantu bokumva yuko buharanira ineza ya bagenzi babo barumuna babo igihugu cabo gusumba guharanira umuzungu nk'uko mesero ufike yabivuze umuzungu icyo akunda ni izo nyungu ziwe abarondera abarundi bopfa cyangwa boreka ibyo ntibimwaba mugana inzira zose ziba mbi ziba nziza arazicamo kugira ngo ashike ku cyo ashaka icyo rero nagomba gushyigikira ni ibyo metero usikira avuze ni uko abantu batangura gushyira imbere ineza y'igihugu icyo kintu rero abantu bakumva yuko umuzungu atari umugenzi umuzungu atari umukunzi umuzungu atari umubyeyi umwe mu badufashije kugira igihugu sibyo umuzungu arondera inyungu kandi inyungu ziwe azicishije mu kintu yabonye cyomufasha ni uguteranya abavukana ni bimwe bavuga ngo ibi ibihori bigwanye igisiga kigira iminsi mikuru kuko gica kiza kikabyandura akana kimwe gitabara kigenzi cyane ubu rero harageze yuko abantu babona yuko uburundi bwasinzikajwe n'abo barundi yabivuze ati ni umugore abarundi kandi b'incabwenge biyita incabwenge bakina politike mugabo ubwonko bwabo basa n'uko babupurivatije buri ko bukorerwamo n'umukuru ibyo rero nicyo twagomba kuvuga kandi nibyo n'abategetsi bagize iminsi bavuga bati nyabuna mumenye yuko uburundi ari ubwanyu umukoroni arabakoresha kandi kibishe kimwe ni uko umuzungu agiye kuwukoresha araguta uraramba niba umuntu agiye guhekenya ijojo akaya gasoza nk'akirimo atakira niko n'umukobwa ndetse rero ntacyo bivuze nta kundi cyangwa uyu uhuye wagomba ubakoresha mu gihe kinaka icyo gihe giheze yageze ku nyungu ziwe uburundi bugasigara n'umusaka abarundi bifumbireje ariko wewe yamaze gutwara ibyiwe nicyo rero ariko turavuga ni Ego, muri iki gihe- amaze bavuga bati uburundi imbere ibintu byose muri iki gihe mushiyantahe izidoro fikiri ah, habonetse umukuru w'igihugu mushasha ibintu mwosaba nka leta yiwe ibintu mubona ko leta yiwe yoshira imbere mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwiwe vyoba nk'ibihe mu majambo make nk'uko eh, nabyanditse mu mu- mu ibaruwa namurungikiye aheze iminsi ibiri mu by'ukuri eh, umukuru w'igihugu ariho ubu hejuru mariste ingorane zimaze imyaka cumi n'itanu cyane cyane yitsukiye abarundi n'uburundi arazizi arazizi icyo tumusaba ni uko ubwa mbere izo ngorane arondera leta nziza y'abantu bizewe bashobora guhumuriza abarundi bose cyane cyane abatari mu mugambi cnbd kuko nibo bababaye cyane arondere leta ihumuriza abarundi bose Eh, iheze eh, cyane cyane arabe ya minisiteri ya interiyeri y'intwari hagati y'ubutungane na cyane cyane ya- y'umutekano no kwivuna basi hamwe na documentation n'izindi cyane cyane izo azishemo abantu b'abashapatenashinantahe bijumvya kandi bagasa no ku ijambo kandi abazwi mu gihugu nk'aba- bazi mu gihugu ko ari abantu bu- bu- binjira mugayo hanyuma batware igihugu batekane igihugu eh, neza n'aho batora no muri abo bita ko ari muri iyo pozisiyo twebwe nta ngorane mugabo muri iyo pozisiyo twarimo abantu beza abahe ako kazi bamufashe abakoreshe kuko ubu wamwemera utamwemera wamukunda utamukunda yaratowe yararahiye tubona amakungu aramwemera uko ari uko amatora yagenze kose niba ari ngaho amatora aba- abavuga yuko yibwe cyangwa atibaze kwamaho mu bihugu byose bamari ko araboroga yuko uwutsinze yatsinze yinjiye ayo matora na demokarasi z'ikizungu zubatswe ku buryo amatora yibwa haba mu burundi haba no mu bazungu niko bimeze so dufate uwo perezida yatowe uko yatowe kose twamwenya tutamwemera tumureka atunganye igihugu mugabo nawe agitunganye ku buryo adatuma abarundi babandanya kwi- kwi- kwihebura ubwo ni ibihebura n'ibi turimo turavuga ngo by'abazungu yaba umuzungu yaba umubanyi yaba umunyafurika yaba umurusiya aronsa akaryo kuko nk'uyu yifadikiza ngo aze gusenya uburundi azowusenya azowumusenyerako Ego, nicyo gituma rero tubona yuko yoza n'iyo leta iyo leta igasha ifata ingingo zihuta kandi nayo irashaka kuzifata nk'ubu dushaka kubona ingene y'imbonerakure bamara kuvuga ingene zakubise abantu umuntu aranahaye inyishwe inyishwe nuko nuko ibyo ntibishoboka imbonerakure nazikure mu gihugu nazakirwanisho nizigenda byicare mu bandi barundi eh, umutekano uhabwe n'igipolisi n'igisirikare na administration inzego zizwi kandi zemewe n'amategeko hanyuma hari ikintu cyitwa eh, hari ikintu cyitwa interahamwe abo bantu bita interahamwe bama bavuga bari ngaho atari bikuye ko ariko yikwegera amakara mu dushambara ndabisubiyemo atari bikuye ko ariko yikwegera amakara mu dushambara uri kuvuga ko mu burundi hari interahamwe ibyo si ibinyoma jewe sinibaza ko ari ibinyoma nibyaba ari ibinyoma nibyaba ari ibinyoma eh, bararekura ante yigenga barabe yuko batabatora ikindi yokora ikindi yokora jewe ndamusaba yuko nashireho leta y'ubumwe nashireho leta y'ubumwe irimwo n'abo bantu bari mu mu migambi ya opozisiyo cyangwa muri sosiyete sivile uko abishaka muri aba bantu bazima abatorokanye barimwo abatorokanye akore leta y'ubumwe kandi muri iryo shingiro rishasha ry'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani riba rimuhera ububasha n'ubushobozi Yego, me- abikore ashyire abo bantu uko eh, leta azokora komene minisitiri ya visi perezida n'abashikiranganji navuze nivyo bizotuma biha umwizero abarundi n'ivyo bikorwa by'ukuri nayo amajambo yose uko nabivuze twese turashobora kuvuga tukavuga ukuri cyane tukabesha yego me um, ambasaderi isidoro mbayahaga namwe iyi migambi leta nshasha y'umukuru w'igihugu mushasha general evariste ndayishimiye yoshira imbere ku bwanyu ni Eh, murakoze cyane kuko eh, byinshi bisa n'ibyabuze mugabo hari ibyo nakongeramwo dabo umukuru w'igihugu mushasha ahari yarahiye ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi Eh, general major ndayishimiye twovuga yuko dabo ari umuntu yu- yumvikanye mu mpande zose yuko afite imirimo yera kandi afite imirimo yera ku- mu duce twose tw'abantu n'ikimenyamenya ari mu bakuru- ni umukuru w'igihugu tubona yatowe n'imigambwe myinshi Eh, imigambi myinshi n'ubwoko bwose ukabona ko uwo muntu bavuga bati ngo twomuga inyuma twebwe rero eh, imigambi myinshi yokora yarayishikirije mu gihe cy'imyiyamamazo ibyo twarabyumvise kandi abarundi barabyumvise bakongera bakabibika haba hasigaye yuko baraba yuko bijya mu ngiro Ah, hanyuma ku itariki cumi n'umunani yarashikirije ijambo iryo jambo mwararyumvise yaravuze imigambi mikuru mikuru izoja imbere yaravuze ku by'iterambere umutekano ubutungane hanyuma ngarutse kuri ibyo mesositi yaravuze ati birakwiye yuko harengerwa izindi nyungu zose bakaraba abarundi bose leta izohajya bakayiyumvamo ugasanga bose barashobora kubona ko bafite ijambo muri iyi rukumbi yavuze yuko yohashyira leta y'ubumwe ariko nagira ngo yuko wewe nyene uyu nyene icyubahiro bari ndayishimiye yaravuze ko agiye gushyiraho leta mvyeyi ko muri iyo leta yiwe azoshiramwo abari mu migambwe n'abatari mu migambwe n'imice yose y'abantu abona yuko mu bice baterereye mu iterambere no mu mutekano w'igihugu ibyo yarabishikirije muri icyo gihe rero ni ibyo tumurindiriye ko ni uko abantu bose bokwiyumvamwo leta agiye gushiramwo hanyuma ishitwa musaba ni uko yogerageza agatunganya imigambwe byinshi asa n'uko ibyo abarundi bakeneye wenyene yamaze kubishyira imbere yabo ko ariyo migambi afise uretse abarundi bakeneye n'uko ibyo yabasezeraniye yobishyira mu ngiro nicero nibaza yuko ubuwe murabona uburundi busa n'uko ari uburundi buratekanye uno munsi urabona ko amahoro n'umutekano ahari ariko harakenewe ibikorwa byinshi by'iterambere cyane cyane byo kurwanya ubushomeri tubona nibwo butuma n'iyo migwi y'urwanda uko usanga rimwe na rimwe yigenza nabi ibyo rero twarumvise yuko mu migambi yiwe asa n'uko abifitiye umuti nico twibaza yuko rero yoheza eh, akadukorera kandi turamwizeye turazi yuko ari umugabo w'ijunja n'ijambo icyo yasezeranye turazi yuko azogishyitsa twe twibaza rero ko gushika uno munsi ntacyo twavuga ngo yodushyire kandi mu gihe cyose iyo twari dukeneye tubona ko yamaze kubidushikiriza mu mu myiyamamazo no kuri irya jambo yashikirije tariki cumi n'umunani ibibazo byose bikomakomeye bisa n'uko byari bihanze uburundi n'abarundi barumvise yuko yaje yabikuriye amaboko mu mvubu Eh, mushiranahe isidoro sikiri naho mufise mwashikirije ibyo musaba leta y'uburundi hari n'abavuga ariko ko n'abarundi batoroshe vyaribonekeje cane cane mu biganiro vyamaze imyaka irenga nk'ibiri ariko atakivuyemwo ivyo ntivyoba vyerekana ko naho leta ukora uko ishoboye kose n'abarundi ubwabo bonyene bagoye rero cyane ibyo ni ukuri ni ukuri kuko nk'uko nabivuze bamwe muri abanyapolitiki ubona basimbuka biruka bamwe iyo migambwe n'amasosiyete tugiramo hamwe abantu baragenda bambaye udutima tubiri ubwa mbere bagaheza agatima k'ubukungu bw'igihugu, no kurondera ibiti amadeke niyo yamugaje aba- aba- izo ni abwenge z'abarundi umengo nta kandi kazi bashobora gukora badakoreye ku mavuke ya leta izina kabiri ikizira kabiri ba- agatima kandi bagenda bafite bagenda basunikwa inyuma n'abantu b'abanyamahanga umengo barusha ubwenge umengo umengo ntibize nk'izo bize ushobora kubura umuntu wize uzi ubwenge ugasunikwa ugasunikwa mu mu mpeta usunikwa n'umuzungu cyangwa usunikwa n'umu- n'umunyamahanga mu mu gihugu mu bintu bibari igihugu cyawe nibyo niko bigenda bimeze ugasanga rero abantu barwana bafite inyungu zibiri mu by'ukuri ugiye kurwana muri ibyo bintu byaba ibiganiro byaba amanegosiyasiyo atugwa jewe ayo manegosiyasiyo uko nabonye niba nabonye arusha n'ibyakurikiye ni ni- ni- ni isoko gusa yo gusakuranwa umwe araba icyo azorakura niyataha ibijumbura uyu munsi jewe sinifuza ko abantu bajya mu byo biganiro bidutesha umwanya bikaba ibyizero bitari byo kandi ugasanga abantu bariko barareshana bariko barondera inda zabo gusa nta kindi umukuru w'igihugu ariho nafata ibintu mu minwe amenye ko icyo gihugu kimuraba imbere ya twese amenye yuko caba neza ariho bizoshimirwa caba nabi ariho bizogayirwa hanyuma afate ubutegetsi atajegajega ndabisubiyemo afate ubutegetsi atajegajega abo barundi barondera kwama muri muri muri soko miruze bagira nashi bagira dezodre ba- babure aho baca aho baca mugabo nawe abanze yerekana ibikorwa mu bantu ashinga amabanga y'uko ari abantu kabisa bijunja n'ijambo n'abahutu n'abatutsi n'abandi n'abagore n'abagabo n'abandi abajene n'aba- n'abakiri n'abasha- n'abakuze mugabo w'abantu bazwi neza ko ari abantu bafite ijambo batunganya igihugu mu guca iruhande bamufashe batunganya igihugu Yego.
n'ibyo n'ibyo bikenewe intwaro ikomeye kandi itagendera ku mohe n'umugambi ntibihitiyemo iyi myaka yose tumaze bene bebe ni umugambi waramutoye waramutoje mugabo ntabananye akora ibintu by'igisene bebe akora ibintu bya- by'umupatiriyote akunda igihugu nico gituma aravuga nti arengere izo baba bapfa by'imiryango n'ibindi n'abandi agire leta irimwo n'abandi irimwo leta y'ubumwe Yego.
bw'abarundi yego me eh, akaba bya bindi eh, abantu ba- bo- biyumvemo leta biyumvemo umutekano biyumvemo amahoro biyumvemo ubutungane biyumvemo biyumvemo gutekana abantu ba- ba- ba- ba- basubiza umutima mu nda yego me yego me Mu- mu- mu- mu- mu- mu bice byacu byose n'ibyo mbona Eh, ambasaderi mbayihaga isidore ah, mwateye akamo ah, kamwashikirije kamwashigikiye imigambi yashizwe imbere i- imigambi mubona ko izoteba igakura urundi hasi ariko uruhara rw'abarundi rwogwo rwifashe gute ko vyigaragaje ko abarundi badashobora no kwicara hamwe ngo baganire vyarigaragaje igihe bamara imyaka irenga ibiri bari bagerageza kugira ibiganiro vy'amahoro yarusha ariko bikaba imfagusa kiboneka gishobora kuba coco ari nk'intambamyi Eh, murakoze cyane njye nibaza yuko ibiganiro nk'uko yabishikirije mu ijambo yashikirije abarundi ahejeje kubahira yaravuze yuko umurundi wese afite ikintu agomba gushikiriza imiryango yuguruye ko ibiganiro bizobandanya rero mwavuze muti ibyabaye iyo arusha kiriya gihe gituma abantu bananirana kumvikana n'iki ni bimwe muri televisiyo kiriya avuga hari abantu bagenda mu biganiro batagiye kuronderera neza igihugu ahubwo bagiye kwirondera icyicaro ciwe wenyine urumva mu gihe ibiganiro bitaramwereka eh, ikibanza bamuhaye nimba ari ubushikiranganji nimba ari ubuki ugasanga acavuga ko ibintu byose bidashoboka mu gwe- kubera ah, ataronse icicaro ciwe ariko rero ubu uye nibaza yuko mwene biriya biganiro bitagisubira kuko ubuye ikibanza umuntu agihabwa n'abarundi bica mu matora bisho- bishoboka ko witoza ku mugambi cyangwa ku giti cawe nta meza y'ibiganiro byo kuvuga ngo tugabure ibyicaro muri leta tugabure ibyicaro mu nama nshingamateka tugabure ibyicaro mu ntwaro no mu bindi bibanza bikurikira ibyo ntibigishoboka icyo rero nibaza yuko nimba ari ibyo biganiro bavuga bavuga ngo abarundi basubire ku meza y'ibiganiro nibaza yuko bakiri kure cyane kuko uburundi aho bugeze aho hantu bwaraharenganye ibiganiro tuvuga ni ibi biganiro byo kuvugana ingene abarundi bagiye baragwa mu kaga kuva muri kiriya gihe cya mirongo itandatu na rimwe gushyika uno munsi hari indyane zagiye zivamwo ubwicanyi abantu bakicana ugasanga byarabyaye n'amajenoside ni ibihe mubona umuhariseveri uri kurerekana yuko hari ibintu byabaye mu gihugu hariho ibintu bitari bibi ibyo rero turi kuganira mbega uburundi kugira bushike muri ibi bintu byaciye bwaciye he byagenze gute abarundi dupfiki hanyuma mbega twubihamba gute kugira ngo dusubire twubake uburundi bumwe tube bene mugabo umwe hanyuma twubake igihugu n'ahandi ibyo biganiro byo kuvuga ngo abantu bumva mu matora bamaze kwitorera inzego bagaca haza ubundi rw'abarundi bavuga ngo ya tubanze tuganire ingene tuzoheza tukubaka leta ibyo nibaza yuko ibyo biganiro bitagishoboka nibareke uwo abarundi bashyize imbere imigambi yarayibashikirije barayumvise hanyuma baheze bamubwire bati dushyize mu ngiro ibyatumye tugutora niya migambi batubwira ko tuzodushyirira mu ngiro nibaza ko ari uko n'ahandi ho biriya biganiro bidahera by'amagaburanyama canke kurondera ibyicaro ibyicaro ubu muri uno munsi inzira abantu babironkamo baramaze kuyimenya ni inzira ya demokarasi ni inzira y'amatora
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikindi kibazo nkoramutima biri mu bibazo abarundi benshi basaba ko byotorerwa inyishu aho akaba ari nk'ikibazo c'abarundi ba- b'impunzi baba bahungiye mu bihugu bibanyi vy'i- vy'uburundi eka n'abanyapolitike bahunze igihugu bari hanze y'ivyo bibazo ku bwanyu uh, metre isidore uh, rufikiri vyotorerwa inyishu gute mu kanya gatoya cane
ibyo bibazo ni- ni- ni kwa kundi uwitoreye inyishu ni umukuru w'igihugu nta biganiro bikenewe umukuru w'igihugu niyo ashaka gu- gutunganya neza no ku- no kuzanira umutekano mu banyagihugu bose bivuze ni bose arabishobora arabishaka uko atabishatse bizomugaruka nabi nawe ni kwa kundi Eh, abahunze bahunze kwinshi mu guhunga nta n'umwe yahunga yahunganye yahunganye n'uwundi naho bamwe mbona ko bagenda bahigahigana mu mikango baje bavamwo umwe wese yahunze ku giti ciwe hari abahunze kubera agwanije turagene manda hafiyeho guhuza abica canke abafunga hari abahunze kubera gutinyira ubwoko bwabo kuko babona ko nkuru nziza yatanguye jenoside ariko agira jenoside mu batutsi abo ni abatutsi hariho abahunze kubera eh, kubera bakurikiranywe muri iyo za kudeta harimo n'abahunze bakingura gusa kubera babona ko umutekano mu gihugu uteye ubwoba bati ntabwo dutarukigwa abo bose umukuru w'igihugu arashobora gutora ingingo mu bikorwa akora aga- akabasubiza umutima mu nda agashobora gutaha agashobora Ego.
gutaha ni ukuvuga ko mu gutaha hakenewe ibiganiro nta biganiro bikenewe hakenewe gusa ijambo n'ibikorwa biboneka by'umukuru w'igihugu byerekana yuko abantu bamwizera yuko batotaha bashinzwa n'umutima bari mwandikiye bayivuze n'abandi barabyandika n'abandi barayivuga niba bashaka gutwara igihugu neza bizomuvako rero agomba gitwara nabi na bene bizomuvako ni hamwe uca usanga abantu bihebuye bakarinda no kuza kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyangwa umushangiro muri icyo gihe kubera no kuvuga n'ibyo by'abakoroni tuba turavuga muri icyo gihe umaze konona igihugu yuka kononekana naho uzi umushinwa wagitabara iragitabara abarundi bagakoma amashyi Ba- waba waje mu matora wajyanywe n'amatora wajyanywe n'umuheto wajyanywe n'ukundi utwara igihugu abarundi yakurindiye ko amahoro n'umutekano nta kindi Yego me.
kubikorera abarundi bose ntibagoye ubuzima ku madeke egome nibyo batorera kumva nibyo bose batorera kumva hari hari imvugo mwavuze ko mukwiye abarundi bakwiye gushyira hasi imvugo yo kuvuga ko mu Burundi hariko harakorwa jenoside ni imvugo ngaha ku ijwi ry'amerika tudashobora no kwemera kuko mu Burundi nta bunyabwoko ryariko rirakorwa muri iyi myaka iheze harashobora kuba harabaye ubwicanyi ariko iryo ni ijambo rikomeye cyane rwose ambasaderi mbayahaga uh, isidore namwe mu tubwire ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi b'impunzi bata- bashwiragiye mu bihugu bibanyi eka n'abanyapolitiki bose bari hanze kugira ngo bashobore gutahuka ku bwanyu hokorwa iki Eh, murakoze cyane eh, mbanje gushimira ku kuntu mukosoye umugenzi wanje kuko iryo jambo y'abanyabwoko ni ikintu gikomeye cyane hanyuma rero nagomba kuvuga ko mu- mu bisanzwe yuko nagomba yuko kuvuga ku gutahuka kw'impunzi nta mayeri menshi yandi akenewe kujyamwo nibaza yuko uyu mubyeyi wacu yisaziye petero nkuru nziza nawe wene yagiye amaze igihe asemerera avuga yuko impunzi zahunze zoheza zigatahuka hanyuma ubutungane bugakora ku botahuka bafite icyo bagiriye ndibuka yuko minisiteri iri hagati mu gihugu yari yarateguye imiduga n'ibyangombwa byose aho abantu bashikira bagaheza bakagomba gutaha bagaheza bakabatora bakabazana mugabo murazi yuko ikibuza abarundi gutaha ni abo barundi nyine nuvuga yuko abarundi baba begito ni bamwe muri politiki yavuga yuko bavuga yuko bakina politiki mugabo ari politiki ugomba kuronderera inda zabo gusa mugabo babanje guhonyanga bagenzi babo rero ntibishoboka nyakubahwa frederic yuko umuntu yagiye atembagaje ubutegetsi bikanka aca agomba yuko yotahuka ngo yakirwe nk'umushitsi w'iteka ibyo mwumva ko bidashoboka nibo bavuga bati twe turagomba gutaha mugabo turafite ze kondisiyo dutanga z'ingene dutaha uwumva akagomba yuko asanga bamuteguriye inzu asanga bamuzaniye imodoka nziza asanga bamugiriye intandase none bomushimira ku gikorwa ikihe cyiza yagiye akoze uretse yuko yagiye akoze iba ikindi cya kabiri hari abahunze ibihuha abo nibo leta ivuga ati mwebwe nimugerageze ubwo buzima mubayeho hanze mwasize amatongo yanyu mugasiga amazu yanyu leta ni umubyeyi nimuze ibafashe gusubira mu byanyu twubaka igihugu sinumva rero ikindi cyokorwa kirengeye icyo kuko murazi yuko iyo bashitse leta yaratekanije ingene babaho irabagaburira ikabaha impuzu ikabaha ibikoresho byo mu nzu mugabo wo kubaza ati bareka gutaha kubera iki nabo nyene bahunze bahegeje gu- gu- gu- gukora ry'amarorerwa mwabonye hanyuma rero bagaca babwira abandi bati ntimugende kubera iki izo mpunzi bazigize inkinzo yazo nizo bariko bakinira ko politike ariko ugasanga bakavuga ngo leta niyo igomba kuvuga ngo nivuga ingene impunzi zotaha sinumva iyo yindi mvugo bashaka ko leta yovuga isumba iyo kuko n'uwo munsi ivuga ati n'uwozi uno munsi ya premisi leta inakiriza amaboko yose mugabo baravuga bati uwuzi yuko hari ibyaha yasize akoze guhunguka ntibimukura ko icyaha cyaha ashikira imbere y'ubutungane intahe yongera ibandanye ikora nibyo mvuga yuko ahubwo abo basomoza abandi bababuza gutaha ntibamenye yuko atari urukundo babakunda ahubwo nuko bavuga bati aba botaha je ngasigara hanze jenyene bazobona ko n'ubundi nubwo tutoba mu gihugu igihugu kizobandanya kibaho mugabo muribuka yuko mu ijambo nyine cyubahiro evariste ndayishimiye yaje ku itariki cy'umunani cumi n'umunani yarahamagaye impunzi arongera arazi- arazinginga ati nimugerageze mureke kugokera muri abo banyamahanga batabakunda hanyuma mutahuke igihugu kibafashe gushika mu byanyu mukore hama mutere imbere ati umurundi nawe yaba afise ibyo yagiye gukora ahantu naronka ibipapuro ariho gusuzuguza igihugu ivyo yarabivuze jewe nose numva rero iyo zindi maji bashaka zo kuvuga ngo hobaho ikundi kuntu bivugwa bitunganye ngo abantu batahe gutaha no gutaha ibyo nibaza yuko byashikijwe kandi n'ubu u- ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu na leta yose umwe wese muco ajejwe barabwira impunzi bati nimutahuke umuntu wese yakirwe bamushikane muri komine iwabo bamujane ku mutumbi iwabo niyasanga inzu yiwe yarabomotse barazibubakira turabizi yuko babaha amabati hanyuma bagaheza bakabafasha kubaka Yego me- amashyamba yego me- mugabo numva rero uko abantu mwe nabo nyine bigo by'abanyepolitike bari hanze nibo bogera kuri izo mpunzi bakazihagarara ko kubera iki bobo ni bukiriye yabo nibo bariko bakinira politiki bavuga bati ntimushobora gutaha tudatashe mugabo urumva ntacyo bariko barabafasha none akamo mwotera abanyapolitike nka- nk'abo nakahe M- mushiyantahe mbayaga
akamba twabateranya ka kambere ni uko abantu boheza bakakura amaso ku nda zabo no kubona yuko abantu ba- ba- bokumva ko mu burundi hari umutekano bakumva yuko mu burundi umuntu ayishira akibaza uca umenga ikarata zabo bagiye kuvuga yuko uburundi buri ko bwaka umucanwa uburundi hariho nk'ibyo rusiki ariko aravuga ngo by'amahugabwoko ko hari abantu barara bataryamye nta bihari ni ukuvuga bobo niyo karata batera muri ba bazungu kugira baheze bafashanya babashaka n'ubwo babagumiza iwabo musino umunsi bavuga bati mu burundi amahoro n'umutekano n'umusesekara iterambere rirahari nta kumirana mu kazi rihari nta bintu bimeze uku bihari baca bavuga bati rero ko ari uko bimeze nimutahe abo rero Egome.
batagomba ko bivugwa ni bamwe bavuga ati ntitwotaha kuko dushikira imbere y'ubutungane nibo bafatiye amaboko umugongo izo zindi mpunzi izo zindi mpunzi batacyo zagirizwa zahunze kubera ibyago byabaye ntibaheze bumva kamo umubyeyi wabo ari we leta ariko arabatera abatera hanyuma baheze batahuke twese turi mu gihugu amoko yose turabanye imigambi irabanye intara zirabanye nta muntu ariko arajya urwara ubundi nibatahuke Yego, tubane mu gihugu twubake igihugu kimwe hanyuma tuyoboke umubyeyi wacu ariwe yatowe hanyuma imigambi yarenewe dushyira mu ngiro hanyuma tuje ku kibiri uteza imbere igihugu ni ibyo Yego, me- numva n'ahandi hoho kwibaza yuko hari umuntu azogenda guheka abo banyepolitike ababwira ati turabinginze gira uku n'uku n'uku n'uku N- nibaza yuko ibyo byamaze gutomoka neza biravugwa mu mu mvugo nyinshi ababijejwe barakunda kubishyikiriza ego Eh, me nibaza yuko ari uko byogenda maître isidore rusikiri abanyapolitike nk'abo bariho aruzuye ibi ni ukuri byo- byo birangora kuvuga icyo niyubwira abanyapolitike nk'abo bariho bariho mugabo nabivuze mu guhunga uburundi umwe wese yahunze ukwiwe nta n'umwe yahitanye uwundi ngo duhunge n'abaje mu migambwe baje gusubirana mu migambwe baronderana bamaze gushika hanze umwe wese yahunze Ariko hari ababuze abandi guhunga.
yiwe ano ubu- umu- umuntu yahunze umuntu yahunze akaba akaba afashe ko ingwate canke ingingo n'umunyepolitike rero kuri Eh.
jewe mu kumureka akagira kuyicirira nta kundi azaba ari umunyabwenge buke umwe na wese narabe ishati yahunga hanyuma arabe ko ageze ko yotaha kugera ko yotaha ibyo amatazemba yahaga avuga leta yatumye abo bantu bose bahunga na twese turimwo n'ubu ntibikiriho icyahindutse kimaze guhinduka ni umukuru w'igihugu nawe tumusaba yuko yoshaho leta nshasha iduhumuriza ihumuriza abashaka gutaha agataha abo nabo bashaka kwizigitira mu buhunzi bagize ibyo ibyo baharura ni ukubareka bo icyaha utaza leta udashaka goreka kuko eh, icyo nokwanga gusa ni uko abantu b'inzirakarengane bato bato nibo benshi bareka gutaha kubera bigirijwe n'abanyamigambi bamwe bamwe ushobora kubabesha ngo bariho ngo ngo bariko barategura tumaze imyaka itanu byaratunaniye byaraba- ukabwira abantu ngo ntibamwenda umukuru w'igihugu yari yarahagarariye leta yatwomoye ari nkuru nziza yari yavuye mu nzira n'igihe yari akiri yavuga ati ushobora kuyitoza uwutowe uwo ari we wese neza ariko ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha nashireho leta nshasha tubone yuko by'ukuri bitwizeza amahoro utubungane no gusubizwa mu byacu hama tutahe uzokwanga gutaha muri ibyo muri ako kazi aki- akigura abo bandi bafite utwo baharura arabigura ntawomubuza mugabo ntibaje mu bintu bitagira ubwenge jewe ndabasaba abarundi bakoresha ubwenge bwabo nta murundi ashobora ku- kuzirika uwundi ku bwenge cyane cyane Yego.
bwerekeye ubuzima bwiwe Yego, Umwe me- wese yirabe aratega wiwe arabe ibikwiye kugira atahe abeho ubutungane ubutungane n'uburonsi tukabona yuko abantu bariho ari abantu bo- bari ubutungane n'umutekano by'ukuri mu gihugu benshi bazosha bitahira n'uburyo barimo no kubahamagara bazosha bataha ndabizi azarindabuza ko indimi zugurugwa bazoca basanga uburundi bundi bose barashaka n'igihugu cyacu n'igihugu cyacu hanyuma ushaka kubana ya politiki ayibaganirize ushaka kubikorera akazi kiwe agakore hanyuma dusubire mu mahoro dutekane twiza Ego, me- ibyo rero nuko ndabibona ambasaderi mbayaga murafise ico mwishura kuri ivyo mushiyantahe fikire ashikirije
Bo, nta kirere nk'uko kimwe twagihurije ko ni uko abarundi bamwe bamwe bagize ingwa- bagizwe ingwate nyene canke bafashwe mpiri n'abandi bafite ico biyota ni baca ubwenge bamenye neza yuko eh, umugore we yabura ati bareke kuba imburambwenge bareke gufatwa keza batabakunda kuko eh, ivyo nivyo kandi nibaza yuko nabone bariko barabwira ibiganiro bavyumvise ikindi cya kabiri nagomba kuvuga Eh, ni ikintu muri televiziyo rusiki ravuze ati twebwe twahunze leta hanyuma kandi iyo leta ni ikihari nshobora kuzinguka ari ikiri yewe emwe numva umenga biragoye kuko ari uko mubisanzwe eh, bavuze yuko ngo ni inkuru nziza bomoye mugabo twese twari ngaha ahubwo baribuka yuko aribo batanguye kumwomora bikabananira ibyo rero bibananiye bagaca bagira ubwoba bati uyu muntu twakwiritse kuwuteta hanyuma bikatunanira barabizi abo nyene barazi ingene ivy'amakudeta vyahora bigenda na kera baba bari hafi umuhushije urazi ko nawe utoguma ngaho ubutungane budakoze ico bahunze bo nyene bahunze ico bakoze ni vya bindi rero nibaza yuko kuvuga yuko uzohunguka ari uko leta eh, ya sendedef ikihari je nibaza yuko umuntu afite ivyiyumviro nta vyizigiro nomuha vyo guhunguka vuba kuko ndabona umenga sndf dede kuva ku butegetsi muri ino minsi nta bimenyetso bihari ibyo rero nibaza yuko ahubwo bokumviriza akamo leta iriko irabatera kuko hari ivyo iriko irirengagiza ivuga iti kame reka turengere ivyaheze hanyuma tuvugane abantu batahe mu gihe rero mugabo bavuga bati twebwe dutahe uko namwe mutakihari mwagiye urumva ko bidashoboka ibyo rero nibaza yuko rero ari ukushaka kimwe kandi wongera utagishaka mugabo ico dusaba kimwe gusa ni uko umugwi w'abarundi benshi b'impunzi ntaco bazira bahunze ubube gito bw'abanyepolitike bamwe bamwe bagiye kubagira impinzo kugira babakinireko politike hanyuma babone yuko umenga barafise ijambo barafise umuce w'abantu eh, bandi bavugira umenga niyo ba- nibo banywanyi bashasha bo mu miganda wabo ego icyo nibaza yuko rero nibaza yuko akamuvurema bagashoboye bose aho bagera bubwira abo ba- bene wacu abo bagoroye muri ayo makambi kuko murazi abandi bobo umuzungu yari yabakoresheje yaciye abahabwiza n'ingoga baragenda bibereyeho neza mugabo kubona umuntu yibereye mu nzu irimwo ibyose ataca akenye bamumenya muri byose agaca yirirwa telefone abantu bari mu ikambi y'impunzi no kuronka urukwi rumwe bigutuma bigutera ingorane abantu bashonje bagwara bakabura imiti mugaca bagira ngo ntimutahuke kubera ngo jewe nguvyo ndondera ntibiraboneka murumva neza yuko ata mutima w'ukunda abantu bafise nibareka abantu batahe basigare barakina politike mugabo abantu batariko barapfa kubera ubwegito bwabo nivyo bagomba kuvuga
ego me reka namwe ariko Zi- nagomba gu- nagomba kuvuga akantu gato gusa ego gato tuga gusa.
kwijambo Eh, ambasaderi mbayahaga ni- ni- ni- mu byo navuze leta leta ni leta se ni executive muri uwo mugambi Eh.
sendede si leta kandi leta si sendede
ariko ni uwatsinze amatora icyumba kimwe twese bavuze yuko leta se ni guverinoma kumwe minisitire visi perezida na- n'abari muri leta aba nibo bagize executive iruhande y'umukuru w'igihugu ntabwo niyo mvuga yuko n'iyo perezida yagira ekipe nziza itera itera kwizera abantu abashaka gutaha guca yizana bazenda no guhamagarwa bazoca bataha kuko leta niyo leta niyo nta- ntace ntaze gucana gucana ibintu kuko tugomba kwicanga sembeze n'isembeze yaguma ari sembeze bwabo leta izora ari leta niyo yaba ubuzima amahoro umutekano w'igihugu ego me tukiri kuri wewe nyene agomba kubyumvikana ko neza Eh, tukiri kuri wewe nyene eh, mu nshingantahe eh, rufikire kandi mu gusozera nashaka tuvuge ku kintu kibazo gihambaye ikibazo co gusubira kungira imigenderanire n'amakungu ku bwanyu ivyo bintu vyogenda gute uburundi bwosubira gukorana n'amakungu eh, mu buhe buryo icokorwa muri iki gihe ku bwanyu niki Eh, burya igihugu cyose icyo ari cyo cyose uburundi burimo ikintu cya mbere utegura kwitwararika ni imigenderanire myiza n'ababanyi urabona yuko bimwe byagiye bigera uburundi bitewe uburundi bimwe byaca muri tanzania ibindi mu rwanda ibindi muri congo n'ubu munsi usanga kenshi ariko bimeze yobanza kunagura imigenderanire myiza hagati ya tanzania u rwanda na congo icyo ni cya mbere hanyuma barashagenda mu bindi bihugu rero ibindi bihugu dukeneye imfashanyo kuko umuntu twatuma turyoherwa tuvuze ngo hari undi akeneye imfashanyo hanze mugabo ikaba imfashanyo yumvikanywe ko neza mu kubahana apana bya bindi by'igihugu kiguhi imfashanyo umengo ibyo muri bimwe twamwe tuvuga mu kubahana ubundi barafise icyo butanga abandi n'amahanga bafite icyo boduha tugahana twubahana kandi mu buryo bwiza kandi iyo mfashanyo ije igakoreshwa neza ntihabe ba bandi ba munwa muremure bashaka isake bakamiragura abanyagihugu basigara barabiha amadeni bazoriba n'abana n'abuzukuru ataco byabaviriyemo bize tubona n'ahandi inzu iruguruye nk'uko nabivuze abanyamahanga n'icobwe n'abarundi niyo babona perezida mushasha afise afata ingingo zibereye zinezereye zitera umwizero nta kibuza azoronka imfashanyo nyinshi yaba amadeni yaba n'imfashanyo ibyo bashaka bitunganyiriza abarundi bose egume namwe ambasaderi mbayahaga mu gusozera uburundi bwosubira kugira imigendanire n'amakungu mu buhe buryo ibintu byakorwa ku bwanyu ni nk'ibi murakoze cyane kimwe kiri mu byo avuze ni uko mu bigenderanire y'ibihugu n'ibindi ni uko icya mbere habaho kubahana igihugu kikubaha ikindi kuko biganira imigenderanire kuko bikeneraniye hari iby'amakungu aba akeneye mu burundi kandi n'uburundi burakeneye ibitari bike mu makungu rero nibaza yuko mugabo cyane cyane ihagaze ko gikomeye ni uko kubahana hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu bimwe bimwe byogerageza kuko bakamenya yuko reholasiyo diporomatike ziba hagati y'igihugu n'ikindi zitaba hagati y'igihugu n'akagwi k'abantu nk'uko bimwe dukunda kubibona rero hari igihe abantu bamwe cyangwa ibihugu bimwe bimwe bigomba guca impande ya leta bikagomba gukorana n'abitwa yuko ari abarundi cyangwa umugwi w'abantu mbere rimwe nawe ugasanga bafasha rero kugomba kurwanya leta nyine urumva yuko rero abantu ibyo bihugu bimwe bimwe rero byoheza bigakorana byumvikana na leta y'uburundi kandi leta y'uburundi yabishikiriza yuko iteze amaboko umuntu wese yoza agomba imigenderanire itarimo agasuzuguro nibaza yuko rero nk'uko babishyikirije barabivuze yuko imigenderanire myiza izokungurwa izobaho mugabo ibyo bintu ariko ndavuga iyi leta irongowe na nyine cyubahiro ndayishimiye yavuze yuko idashobora kwemera ikintu na kimwe gituruka hanze kiza guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo bararahiye barareba kandi niko biteza kugenda ikindi ni uko atamfashanyo yotangwa iza yita imfashanyo mugabo yinyegejwe inyuma n'ikindi kiganza kije gusubira kuryanisha abantu no kwigisha inyigisho bituma abantu bazosubiranamwe nicyo gituma bavuga bati imfashanyo yose nice mu nzira leta ishobora kubona ingene iyo mfashanyo iriko iratangwa abariko barayitanga intumbero yabo bigaheza byose bigaca mu minwe y'ababijejwe nicyo rero agomba kuvuga abantu nta n'umwe adakeneye kubaho neza n'umubanyi nta n'umwe adakeneye kubaho neza n'abandi amakungu rero niyumve yuko hariho ibyo nayo ategeza gukosora kugira imigenderanire isubire kubona kuba myiza kuko hari ibihugu bimwe bimwe bisa n'uko byagiye ku ruhande rw'abanzi b'igihugu birigaragaza neza muri icyo gihe mbere ugasanga hariho dezakizasiyo mbere zitari nazo usanga ibihugu bimwe bimwe byagiye biremeka ku burundi muri icyo gihe rero nibaza yuko ababigejwe bazoheza bakicara hamwe bakavuga bati kosora iki nanjye nkosora iki imigenderanire n'umubano baratwe nawe bandanye neza mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda mirongo itatu metre isidoro rufikiri akajambo ka nyuma
uretse imvura akajambo mu kijambo mu kinondera mu kijambo burya nta kajambo kabaho n'abambaye akajambo kagufi gatoya Eh, ako n'agaciro ako n'agaciro ariko rero mu muntu mu munota umwe gusa ni ukuvuga nti byose bihagaze mu minwe y'umukuru w'igihugu ntafata igihugu mu minwe atajegajega amenya kirabesha agitunganye ashyireho leta yizigirwa na bose leta y'ubumwe nk'uko eh, amagazeti mbahaga yavuze eh, ashiremo abantu bose ashobora gushiramwo kandi yihweza nawe ineza y'igihugu kuko ubu igihugu kirabawe gusa ingira kabiri ingira kabiri afite- afate ingingo zihuta bitume abantu bizera yuko umutekano n'amahoro bigaruka cya gatatu turize emo- eh, iteka imigenderanire myiza y'uburundi n'ibindi bihugu namwe akanya gatoya cyane rwose ijambo rya nyuma ambasaderi mbayihaka Eh, murakoze cyane Eh, nibaza yuko icya nyuma noshikiriza ni uko abarundi twebwe ubwacu twogerageza tukiga gusonera umwongozi tukamenya yuko ata leta iba mu yindi icyo codufasha muri icyo gihe rero twagomba gusaba yuko uwatowe ngo abe umukuru w'igihugu muri iyi manda y'imyaka indwi hari imigambi myiza myiza kandi ikomeye abarundi bamushimye nicyo rero twagomba kuvuga yuko eh, tumuhanze kw'amaso ibyo rero ni twobihuriza ko eh, na metero rufikiri ni uko yogerageza nk'uko yabisezeraniye abarundi bose arahira yuko agiye gushyiraho leta mbyeyi iyo leta yojaho hanyuma ugasanga ya mico yose y'abarundi hari irafise ingene yiyumvamwo iyo leta rero nibaza yuko Eh, ikindi nagomba guhereza ko nagomba kuvuga yuko bogerageza kuko injyane nyinshi ziteranya abantu bikunda guturuka mu migambwe ugasanga hariho imigambwe irongowe ukutariko nibaza yuko bogerageza bagasubiramwo itunganywa ry'imigambwe kugira ngo abantu bose bashyire imbere ineza y'igihugu abantu bose bigisha abanywanyi babo gukunda igihugu ariko cyane cyane bareke kubamwo utu- utudumbidumbi aho bamusanga bakorera bakegera babeshera abantu mbega me- ibyo nibaza yuko rero nibaza yuko rero ibyo tubimwizeho kandi turamuzi ni umugabo w'ibyunja n'ijambo turazi yuko ibyo yasezerewe tuzikora ubu nta kintu turagera yuko twavuga ngo ntikiragenda neza ahubwo twizeye yuko ajya aho bukera ibintu byose bizogenda neza ambasaderi isidore mbayihaga ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi y'amerika Eh, namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane Ndabashimi- m- murakoze ndabashimiye namwe metero isidore rufikiri eh, ku kanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi y'amerika ego federike ndagushimiye kandi ndashimiye na ambasaderi twaganiriye eh, ndamu- Yego, nanjye ndagukengurukiye.
murakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihubu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi b'akarorero batanga amakuru aho